Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوته دكيفتوته راديو نور الهدى الحمد لله قرقرس ربي وداتين سجنتا قويا كنيسا قبلني ديها النجر سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بلتي إسلاما سنك دهيسنا سجنتان تنم هدوك قدد قبلوف لا يكلودان قدد يسنبها ترتين كيسن وجناتو
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبر الربي دقيفتو تهردبو تتيفي نور الهدى إيقتو تديبي إينا تنتيسني تبروغراما dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa walumaa galattuu waa hunda dura assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu deebisaan iyyannaa tan teeysanii kunoo akka armaa gadiiti iyyanna tana keeysatti obboleeytiin teenye takka akka jettu anin tuni intala gartee dubraa takka nama ganamaan rabbiin hiree tolchee bultii jaarte garuuga bultiin tun akka abbaan fedhilleen taatu guyyaa keessaa nama jallattee gama kiyyaan ta'uu gama isaatiin ta'uu jiruun hogga booroyte ilmi namaa tokko mataa addaan qabachuun waan hafan qabe haa ta'u eega gartee isaan adda baaneen boodatti anillee miila dheereeffadhee waa riskii barbaaddadha je'eetiin biyyarraa hara biyya alaa alabe. anaa biyya alaa tana keessa hojiidhaaf jiru nama tokko wajjii wal barree namni kuni duubaa akkamii siin fuudhaa naan jee anillee mataallee mammarre fuudha duraarraa illee hin jiille maaliif akkuma je'anittu namni waa sadii keessatti jiiluu tayban bahu je'an namni barnoota keessatti yoo fatanaa kufe jiiluu sababaa gartee kufiinsaa kanaan yoonii fi qaraatii dhiise faayidaan qabu. namni gartee daldalaatis daldala kana keessatti waa hedduun nama mudata filaansii sirraa waa fuudhaa hattuu si jalaa fuudhaa sababaa kanaan daldala naggadarraa yoo garaa murtee tayban baatu sadeessaan bultii kara gurbaatinis kara intalaatinis bultiin namarra jallatti namni gartee guyyaa tokko jaarsii nama jallate ani ganaa dhiiratti hin deebu jechuun dhiirtinis ani ganaa dhalatti hin deebu jechuun. dogongora gurguddaa waan itti amanuuf jecha nama kana duubaa mataa mammarree if duballee hin deebinee dhibbarraa dhibbatti na harkadhu hin jeen ammoo na beek hin jeen duuba aniin tuniga akkana agartu kanaami umruma tanaa wajjiin ani takka heerumeetiin jira bultiin nanti hin tolin malee deebisaan saalleen maal taatere an heerumuun keenaaf rakkoo miti. wanni sirraa na gammachiisu haala amala keeti ati gartee jaartii naa tahuudhaaf na baaftanaan je yaa bogaa ati eega dhugumaanu intala dhalaa takka odoo gartee arraa boru haasawaa yerootti fixxee jiruu fittiis gubdee isitti hin gubne namuma gartee akkanatti hatattamaan bultii ijaaruudhaaf haraaraa qabu yookiin dheebuu qabu eega taate nalle argadhuun je'eeni ammumarraa eegaliikaa manguddoo ergadhuun je'een akkasumatti duuba innilleen arraa boruun jenne manguddoo ergatee warra isaanii warra keenya dhiqanii warri keenyaliin harka lamaaniin isaan qeebalanii itti qalanii itti ulanii itti affeelanii gammachuudhaan akkasitti ni haallee na hidhaniif. Ani immoo gaawwanni na beekuu qabdan bakkiin ani jiru imaaraatiin jira Abuu Dabii. Inni immoo biyya Saa'udii keessa jira. Garuu naa inni kun wal dura teenye takka akka shari'aatti walin laallanne walillee dubbifne wannitti wannitti wal barreed sagaluma telefoonaatii fi suura. Waan namaa naasii surraa duuba. Akkumaan gartee ganama hirriibaa ka'ee toora barcaa kana gartee yeroo ilmi namaa gartee gaa mirqaanaan hojii keessa jiru. natti bilbilee jaarsi kiyya sun abalu ooyi ani arrarraa eegalii ni kaasi godhadheetiin ture ani bultii gama kiyyaan finish hiike si wajjiin adda bahee si wajjiin jiraachuudhaaf hireen qabu maaliif wanni kanas na dhoorku ani abbaa tokkoon qaba abbaan kiyya kuni ana maleen qabu ani numaa gartee bultuma jaaruu dhiiseetiin. abbuma kiyya san bira galeetiin tooruma sanitti waan harka carraaqadha riskiin harka rabbii jirti tanaafin kanarratti muradhe akkasitti na beeki naan jee anilleen gama kiyya arra inni hunna jallatu hunna garagalu rabbiin dhibba qaba وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته يجعل رب إفنو قبي وبليس خي خراج أرك ربي سيها قدو سيها لافسو تسليب دي سجابات اللي nagayattiin jeen anilleen gama kiyyaan dubbumallee ittiin guddifne maaltu tanallee fidee hin gaafannillee duuba. Amma gaa eega magaalaan adda bitatteen boodatti odoon hin dhaabbatiniin silkiitti dhawee eega kaa obboleessa. Ilmi namaa tokko gartee intala dhalaa takka eega ganama naaf taate siin fuudha naan jettee hayyama si godhee warri keenyallee si qeebalee ni kaasii godhanii. gama kiyyaa takkallee rakkoo waan irraa himattu qabda waan ansi godhe hin qabu akkas taatu gaa hillima keessa nan kaayin inni kaakee na gadhiisi riskii rabbii kanaa dhufe kabiraa akkaan anis bultii jaarradhuun jeen akkas taatu siikee naan jee siikee jennaan wayi ka je'etti useeree bubbuleetuma gaafa kaan silkiinatti godhee ani bar sideeffadhe ati bar jaartii tiyyaa arrarraa eegalee beeki. naan jedhe obboleessa sa'atiin kun ilma islaamaati intala takka ta walitti hin dabalamin takka hiikanii sideeffadheen akkamitti taati ati hanga kanan beeytu hin jeen lakki addee bar akkasii dubbiin takkas ja'an suni intala intala bar dubraati ati sayyibaadha sayyibaan hulaan bana yeroo fedhanitti walii kan yeroo fedhanitti deeffachuu danda'an amma gaafa inni kana jee duuba dhiiroollee waan an dhagahin namni kun alaa dhagahee jeetiin dubbiin saatuun na keessa yaatee hirriiba na dhoorkitee dheenyuun gaafadha lakkii wanni nin gartee aalima tokko bakkaan an jiru jiru gaafadhee gaafiin isa gaafadhu tuni anumaa fi sheekaa san biran kuttu isa qofa gaafadhee an usurra bakkuma gartee addunyaa tanarratti gaafiin namaa addunyaa wal geessu kanneen akka namudatee kunilleen akka gorsarraa fudhatan wallaaloonni dhiiraa kagartee dhalaas agartee shamarran taphachaa jiranilleen akka wallaala sa'aniitii waan hojjetan kanarraa if duuba deebi'aniif quraan gartee arran tana banaa teessu nuural hudaadha mee rakkoo tiyyatan agartee na arkaa adda harkarra kaayyadheetiin duuba isin eeggachaa jira deebisaan na dhaqqabaa jetti obboleettiin teenyatun. Yaa obboleettii teenya ta muslimaa waan siin jennu intalti caaqilaa takka intalti caaqillii takka hogguma takkallee huu rahmata rabbiirra garaan murattu heerumte takka lama sadii afur illee heerumtu jijjiira jijjiirama kana keessitti rabbiin guyyaa tokko gartee tokko hawaan dabresi irraanfachiisu ka imimmaan sirra haqu kaafuudha sirra si baafachiisu tokko rabbiin if qabee jira duuba ayata isaa keessatti ammoo waan nama gammachiisurraa aqlii bilchoo rabbiin siif kenne gurbaa si fuudhuu fedhu kana gartee hogguma inni duraa si gaafate obboleessa ani gartee ani intala dubaraatiimi ani bultii jaareetiin jira na beeki jettee himuun hedduu waan nama gammachiisurra irra hedduu dhalaan gartee wanni itti khasaaraa jiru gurbaa kana jaaladhi akkanan dabarre jettee ka isiin dubrummaan qabne e ani dubra jettee ta heerumtuu jira ta sayyibaadhaa ta ilmaan hortee jaarsaan adda deemanii ilmaan qabdu ta ani lakki ilmoo takkailleen dhalle ta jettuu jira kuni cuftinuu kijiba khiyaanaadha dhugaa akkanatti himuun intala dhalaatii fi dhiirarraayis bultii jaaruu keessatti barbaachisaadha. Rakkoon gurguddoon duubaa idduu idduu nama lama hagartee wal fuudhuu keessatti facaatee akka jabaa rakkina guddoo uumaa jirtu namoota biyya biyya addaan jiru. Dubbii tana dhaggeeffadhaa yaa dhiiroowwan shamarran keenya. Namoota biyya biyya taa'ee fedhe Oroobba Asiyaa Afriiqiyaa biyyuma Arabaa tana keessa ollaa ollaa maallee maan taane biyya ganama namni tokko walit dhufee wallaallachuu hin dandeenya. Wal bira gahuu hin dandeenye biyya biyya taa'anii warreen qilleensuma gubbaadhaan jaalala gartee hijibaatiin wal maraachanii hirriiba wal dhoorkanii torbaanuma tokko keessatti nikaas hidhatan hidhataa jiran kuni bultiin isaanii diigamaa jirti duuba. maaltu rakkina kana fide gaafa bultii heerumaa kanarratti wal tahan kana baatii meeqa walit dhufnaa hagam takkatti bultii jaarannaa walta'insi idduu isaanii jiru. Wanni duubaa jara gartee kanatti biyya biyya taa'ee bultii jaarratu kana keessatti rakkina guddaa fide. Ta duraati waliin haasawanii tana addaan dhadhaabanii anillee siin qo'adha atilleen na qo'adhu atilleen if marihadhu ja'anii hireellee waliin kennan walii gallaan warra keessaniin nama ergadhu ergate warra keenya kabaadiyyaa intala abaluu takka gartee qaadhima arkate jechuun isaaniif gammachuu innaan maal feetan duudarra nu kaayaaf dhufne aadaa oromooti duudarra nu kaaya jechuun bar arruma yoo mana jiraattees nu baasa yoo fagoo jiraattees nu ni kaa godhaa intalti jaartii teenye jennee ka abdannu jaaniin arkadha ni kaagil. Idduu jara lamaan kanaatti wal arkiinsi hin jiru, waliin haasawuun hin jiru, wanni takkallee wanni isaan wal dabarfatan hin jirtu duuba. Ammoo namtichis ni haasi godhate kun hagaafa duraa ati gartee ani duba durummaallee hin qabu jettee itti himte. Kaawwaniin an sirraa gammachuu qabu haala amala keetii dubrummaa dhabuun kenna yaachiftu kajeessan. waa takkallee waan kana keessatti wanni gurbaan kun na hiikeef waan kana jettee wanni takka tanu ibsite hin jirtu. Bara intalti dhalaa takkalleen waan if qeeqxuu jira isummaan qeeqa qabdi lubbuu isii tana keessa wallee waan akkanaan narraa dhagee wallee waan akkanaan narraa dhagee yookiin bakka aruuzaa dhaqeetiin bakka kanaatti yookiin suuraa na kaasanii erganii yookiin nama kanaati wajji wallollee nama kanaa wallee narraa geessu wayillee namni ni ja'a. Silaa dubbii wanni sirra turte. akka nama muuza nyaatuutti qunci irraa haaftee odoo nu ibsite wanni siin jennullee ni jirti. Haa ta'u tokkoffatti wanni ati beekuu qabdu. Gurbummaan dheengadda gorora yaasaa kophee meeqa irratti dhumtee nihaa gara jalaan si godhate kuni sababaa kana wanni fide wanni kun isin lamaan jidduutti haasinni jiraachuudhaan mala. Arrara warri wal khasaaraa jiru warra addaan fagaatee jiru kun Gurbaanis tifoozoo qaba bakka gartee intalti jirtu. Intaltinis tifoozoo qabdi bakka gurbaan jiru. Warri gartaa gurbaan kun intala tana kan fuunee fedhuhoo silkiitti dhawanii intaltii ati barboone gadi haa godhatte intalti sun akkana akkana nama akkanaa wajji deemti jedhanii isaanuma adda baasuuf warra waan kana uumuu jira. Karaa waan akkanaatiinis wanni kana argamuun ni maltii takka takkaayuu. namni kun if duuba deebuu kana keessatti rabbiitu nurra beekaa dhiiroo jaartii qaba. Gaafa duraa jaartiin qaba jee ittiin himne. Takkaahuu dhalaa biraatiin wajjin waltee qaadhimaa lafaa qaba. Wanni waan kana keessatti isa kana godhe maali? Lammeessa. Wanni gartee shakkiin amma nuti irraa dubbannu kana namaa cimsisiisu. Nu cufarra rabbiitu beekaa. Waan takkallee waan rakkoo jirtu tanarra daddafee if duuba deebi'u isaati. Waan kanarra if duuba deebi'u isaati. if duuba deebi'uun deengadduma hiikee an abbaa kiyyaan kaddama achi galeetiin je'ee odoo ju'u amma if duuba garagaluun kuni akka waan gartee duraan intala tanarraa waatti odeeysanii sirraa waatti odeeysanii ammoo dubbii san cimsiifatee akka gartee badiin sibiran jirre jechuu eega baree if duuba deemuu isaallee ni malti ammoo jaarsi keehuun shari'aa islaamummaarraa nama waan takka illee ulamaa itti illee dhihaatee waa barate miti odoo diqqollee ka waa barate ta'e gurbaan tokko ka guyya tokko si wajji bulee si wajji gadi hin ciisin si deeffadhee eega si hiikeesiin jechuun wallaala saati wallaala guddaa inni qaburraa afreeysa honga wallaala saarraa ammas yeroo ati gartee isumarraa wayyaa taatee annamni gartee lama wal fuudhee walitti hin dabalamin waldeeffachuu hin danda'u jechuudhaan dhagahe jechaa jennaan lakkii suni bar intala gartee dubraati tasayyibaadha rakkoon takka hin jirtu jechuusa. Duuba gurbaan kuni wanni silaa isarra ture odoo ulamaa'ii gartee gaafatee odoo dubbii kana siin jiin gaafa gartee wanni tun isa keessa dhufte. akkanattiin hiikee akkamii ji'ee gaafachuudhaatu isarra ture maaliif rabbiin suuratul ahzaab aayata afurtamii sagalii keeysatti akkiyyu acuudu billaahi min ashaytaan irrajiim يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قبروت الرب لا إن تلوتك هو فوتا لا لا فوتني أدوت تندبل من هو إيسي هيتا فوتنيتم هيتا فما لكم عليهن من عدة إن تلتسن واتاك وان إسين إدى غرتي إرى بربادة وانتا كان قبدو إدى قبدو أرى غرتي إني هينان أرى قوية أرى هيرمو لدين ديسي بكا كانت نتي ألان ألان غرتي أكما المديرات هذه أكما إني أرى تنهيخي تبرافورو دين دودي إسين إس قربان تكيو إسيخي واني إسي وجه الرفنين أرى هينان halkan idana aruusa seenuu dandeessi duba duba wanni isin jennu obboleettii teenya gabaabinaan arrarraa eegaltee namticha kaan agartee jaarsa xiyya jechuudhaan qalbii keessa kaayyattee akka waan kana yaanne akka gartee inni ani jaartiti jaasideeffadhe arrarraa eegalii akkasi beekisiin juu akka gartee halkan dabree akka halee kutteetti yaadi akka inni waan takka illee sirraa qoodan qabne jaartummaa dhiisi. Duba tanaaf jecha yoonii fi gartee dhugatti qo'attee keeysa bartee gurbaa kanaan gartee walitti deebi'uu feete walit deebi'iinsa illee jiin heerumuu yoo feete jenna. Heerumuu yoo feete maharii haarayaa fi nikaa haarayaan haarayatti warra keeysa dhaqee warra raasee fuudhuu danda'a. Lammeessa ammoo wanni siif dhaamu. وهما الرتي خمت أدو لتون دبل من أدو هنتولين وان الرتي خمت خنا في الرخي سبل تك أكمسان أما اللي مالي فودة لا فودة خير سوى جنجراتشو خنا إيسي أباقي جان قدام جي مالتو سن الرئيس أسقر قلت دوبا مالتو إفدوبا دي بيس الرقافة سفودة أباسا سنوكم قدري dhiroo moogartee isheen tana yoon fuudhe carraaqattee maallaqa waa qabdii na gargaarti jechuu sammuu isaa keessa jira rabbuma tokkicha abbiya. Sadeeysa wanni siif dhaamnu rabbii keetiin mari haqu rabbirra if kaahii malee rabbi gurbaan kun kheyrii yoo naa qabaate naa laaffisi yoo tol kheyrii naan qabaanne nu jidduu gartee adda fageysii rabbii kee haqu ammoo rabbi boodaan warra keessaniin mari hachuu hin dhiisin gurbaa kana alattiis keessattiis eega dhalaterraa bultii jaare moo hin jaarre dhalaan itti hijibe ta wajjin jiru waan jiru akkamii keessa firraa biri. Afreessa ammoo walitti deebi'ee sheenawee sit deebi'uun kuni akka maallaqaaf jechan taane. Zamana kana gartee namni kun cuftii tiboosa'u qaba. Intala carraaqqatee qabdu maallaqa qabdu akkamitti hiitafaa jedhanii yoo maallaqa qabdiif hasi gartee deeffachuu barbaadu taates dhugaadhaan wajji haasawiiti akka gartaa dhalaan hedduun irra dagamee wajjiin dachii binnaa mana jaarra jaanii kasaaraa guddoo keessa galanii jedhan akka hin taane namni tokko kasii fuudhu waa hunda dandeeyate nafaqaa ta'e mana kee masruufa kee uffata kee daara kee danda'ee jaartii si bulfachuu odoo shaanxaa keetiif qabeenya keetii irratti hirkine ammoo ammallee itti deebineetu wanni siif dhaamnu gurbaa kana warra keessaniinis mari'attee niin heeruma kajattu taate gurbaa kana akka shari'aatti mana keessanaa dhufu wajjiin gattaa'e daqiiqaa shan kudhanillee haa ta'u hulaa banii taa'e obboleessi kee namni tokko si bira haa taa'u haasaysi ilaalchaas qaccaloon laali dhaabbata isaatiis laali fuula isaa keessaas laali isaa wajji wal mari'adhu yaada wal dabarfadhu waan bu'aa jiru isiniif qabu maaliif gartee na hiitaa maaliif ammaan tana nadeeffachuu feetaa akkamiin na bulfattaa mana qabdaa eessan na galfattaa maal irkoonte rabbii gadiitti wanni itti irkattee jirtu waa hunda wajjin haasa'uun sirratti haa jiraattu. Waan kanarraa hafe rabbii tokko irratti irkadhaa ibaadaa rabbii jabeessaa jaalala dhugaata rabbii irratti diini irratti ibaadaa irratti bultii teessan haara ijaarrachuun isin irratti haa jiraatu isin jenna obboleettii teenya. Meegaa gaafiin lammeessaa dhiiroo maal jetti? Gaafiin lammeessaatis ta'u obboleessa keenya tokkooti. Mee dhaggeeffadhaa jara keenya. Obboleessi keenya kun akiyyuu ani bakkeen jiraadhu yeroo ammaa keessatti biyya Su'uudii Arabiyyaati. Bakka jirullee magaalaan himne silaa jalasiin eeggaafanna. Biyya Su'uudii keessaan jiraadhaa je. Duuba biyya tana keessatti odoon as taa'uutiin dhalaalleen biyya tana keessa tuulaadha. Intala biyyaa takka biyya jaaladhe wal barannee siin fuudha jeen. isiilleen if duban deebine tole marabbaa gaarii na fudhiinsi kee baatii sagal hin dabrin naan jette baatii sagal hin dabrin hanga baatii sagalii siin eegaa naan jette baatii sagal booda hara biyyaa deebite akka ilmoo namaatti akka mana keetti na galfattu akkasirratti duuba ani immoo yeroo cufaahoo niin deema niin deema odumaan jiru yeroo natti gubatte akka abbaan fedhee siin taatu. haalli gartee biyya arabaatiis hedduu akkasitti biyya deemuttis naman gargaaru dhaamaa tage. Eegaan isii wajjiin wal dubbanne isiin baatii sagallaan jette ama tage duuba. Gaafa haanda bilbilchitee haasawa jecha oowwa jecha oowwa ammaan tana bargartee hamiikaa keessarraa an bahin ka qilleensin dhawin na hiikinan jette. Maaltu tana fide aadde ati usiituma na hiiki. Sinii kun jeen. Naneytu ee guyyaa sanirraa hulaana cufattee tilifoona sii cufattee dhabamte duuba. Anis bakkiin hin jiru karaa gartee niitoorkiitiis qilleensi hin jiru. Eegaan bubbuleen boodatti duuba ganda gartee shabakaan takkaa'uu niitoorkiin jiru dhaqee itti bilbilee tilifoona hin deebiftu. Jawaallissiidhaa cufa. Moobaayillissii cufa. Amma gaa dubbiin bakka tana geenyaan jabaattee jee warra keenyatti silkii dhawee warra keenya gaafadhee warra keenyaan intala mihaanaa gootan sanirraa mee oduu sidhaa waan quba qabdan baru akkanaan jettee kana naan jetteetiin akkana je'eeni jalaa dide tilifoonasi boodana cufatte humaarraa quban qabu je'een. Sani duuba deebisaan hay aboonuti gurbaa intala barra sirraa bakkatti goone karaarraa maysinee naan jedhan. سر فسخي خنيني في طيب اين يوتو فسخي ودا دوبا جارتيتي يا وغا خنا ابانك اب تليفون ابانك يا وغندر فودي ندبسي انت لا انا تفسخي سر خنيف طيب كم تاب فسخي خنيتاف انا وان كان الرحمن بين سبو دبي اتي واقوان قبدو انتلتي دب انتلتي اينا درفتيتي غرتي قرا قاضيتي ور انا ابا اسيتي تشديني dubbii tana duuba maxaraa nurra keessatti dhiyaanne qaadiin dubbii ilaalee hogga arkee dubbii tana karaa gartee araarama aadaa manguddootti fixaanuun jedhe. Akkasii gaanuu manguddoo walitti dhufnee gatteenyee intalaas yaamne haasoyne mee abbaa maaltu si rakkee jennee gaafanne rakkoo tiyyatti dhiisaa fedhinnaa tiyya qofa na gaafadda. Fedhinnaan tiyya nafaqaa isaatii fi maarii kennee fi. ani hulciif godhee akkana hiikuun fedha. Eega akkas taate sihiike gaha anaatu sihiikeen je'een. Eega gartaa amma abbaan kiyya isii tana gartee faskii kenneef booda ama tokko jirraa ama tokko booda amma isiintuni na deebi'uu feetii mee maaliin godhaa maal dhaamsanaa dhaamtanii ja obboleessa keenya kun deebisaan yaa obboleessa keenya wanni ati beekuu qabdu shari'aan islaamummaa ilmi dhiiraa tokkoo fi intalti dhalaa takka fuudhaaf haasaa wal dabarfatuun wal barachuun odoo biyya biyya illee jiraatanii rakkoon takka hin jirtu rakkoon bakkee jirtu namni lama ka biyya biyya jiru haasawa shayxaanaatii fi hijiba gartee buufaatiin wal maraachanii hirriiba wal dhorkuuni malee eega jaalalti isaan jiddutti buutee egaa shayxaanni jaalaltanaa ibiddatti shide ammumaan tanatti gartee nikaa wal godhachuu malee idduu isaaniitti baatii takka moo lama booda moo sadii booda wal walitti dhufnee bultii ijaarrannaan idduu isaaniitti wal tahiin hin jirtu duuba. ammoo intalti tuni shaaxira duuba intalti tuni shaaxira waan silaa ati yaaddee baatii gartee sagal siigooti saylansan booda hoggaa baatii hornee isaa takka dabarsite silkii gootee rakkoo jirtuuf kana itti himachuu turte ammoo intalti tuni waani gartee rakkoon dhalaadhaa isitti dhagayamuuf waan umriin dhalaadhaa gabaabduu taatiif waan yeroon intalti dhalaadhaa takka gartee ilmoo argachuudhaaf turiin laguu isii irraa cituun yeroo gabaabduu waan taateef jecha namtichi kuni ani yeroo naggubeeti ifii boru fuudha lama fuudha sadii fuudha ani yeroo nagguba jettee intalti tuni waan ife ati baalamatti diidee yeroo isiin sii kennite irraanfatteef haqasiiti intalti lafaa kaatee dhibdee isidhaa iyyannaa harama hakamaa dhayte. abbaa keetii fi abbaa silleen bakka sanii mul'achuun murtii tana badii kana namni fidesii jechuudha. Waan kana namni fideate haa ta'uu qaadiin dubbii tana arkee waan dubbiin tun karaa isiin deemtuuf eegabee hin boodatti dubbii tana fuudha akka aadaatti wajjin gatta'aa manatti isii wajjin murtii godhaa jeen. Akkasitti mana dhaynee wajjin gatteenyee manguddoo wajjin haasoinnee. intalti dhibbarraa dhibbatti kaayoon tiyya nafaqaa isaatii fi waa hunda tan inni naaf godhe hafalee ani qulqullaa'uudhaan fedhaa akkana jetteen. Gaafa kana gaasila manguddummaan tanuu yeroo gartee manguddoon teessee isii wajjin intalti tun dhibdee isiidhaa himattu tana wanni isaanirra ture dubbii tana qaadit deebisu qaadit deebisu qaadiin warra gurbaa funya qurquritti. dirqee akka gurbaa kanaa tilifoonatti dhawanii gaafatan takkaahu yoo gurbaan hadii duteellee fasqii kennuuf danda'a qaadiin hukmi shari'aattis miga guutuu qaba jechuudha. Garuu ga manguddoonis dogongora isaanii yeroo gartee intalti rakkoo tana himattu achumarraa silkii hudhawanii gurbaa kana bakka inni jiru dubbisanii aboo kunoo injaartiin ta'e dhuftee manguddoo keessa jirti tanaaf jecha kunoo yaada kee kenni. intala tana yoon feene yoo feqa feetu taates kootu yoo kan feene taate hiiki jedhanii achirraa tilifoona godhuutu isaanirra ture. Ammoo ammas garagalanii abbaan kan kee jirjiree intala tanaan ani si hiikee jechuun si galee aqluma isaatiin kan nama ulamaa ittillee dhaqee intala takka gurbaan keenya ala jira intalti duuba narra hiitan malee jettee qaadiin nu deebise. intaltin malee yaannisii bakkuma san jira yoonii fi intala tana hiike ani waraqaa kenneef dandayaa je'ee abbaan gurbaadhaa silaa gaafachuurra ture abbaan kee abbaan kee akkas ta'u isarra ture haa ta'u gabaabinaan as garagalee ani kunoo si hiike je'ee isiidhaanis ummatarra je'ee ummanni saniis akka ummanni jeessa wallaaluudhaan wanni tun ni taati je'eetti amanuun siibii silkii dhawee abbummaan keessun intalti kana jetti izinii naa kenni na wakkaladhu kasiin hin jiin ifuma heeraa shari'aa islaamummaarraatti alatti akka yaa'ii dhaddacha gartee rakkina ilmoo namaatti fudhatee murtiitti kennuun shari'aa keessatti baaxil. Ati immoo ati imma intala gartee si hiike jetteen san intala si hiike jette halee as garagaltee deebitee ani si deeffadhee jaartii tiyya. jechuun kee baaxili baaxili baaxili heera shari'aa irraa ala nabiin rabbii kiyya alayhi salaatu wassalaam kaje egaa abbaa keetii bar abbaan kee jaartii teetiin jaartii teetiin jaartii teetiin ani kunoo sihiike sihiike jechuun jaartii teetiin kan ati isa wakkalatiin baaxila baaxila maaltu baaxila godhe jechuma nabi keenyaa jira bakka tanatti alayhi salaatu wassalaam hadiisa ibnu abbaas rabbi sarra haa jaalatu xabraanii fi ibnu maajaha akkasuma kitaabawwan biraa keessallee ni jira hadiisa kana albaaniilleen hasani je'eeni hadiisni maal ja'a إنما الطلاق لمن أخذ بالساق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق نمني قرتي إن تلاتك هي خودن دو نما إسيني خاقودتي نما إسيني خاق إيبنت تكاهو نما قرتي جارتي حلالي فتي اتدبل مؤلف ميلسي أكبتي يجو أكما نمي تقوغاني في من تقولسين وري لمن قبت إن تلات ألاس يلو اتهاج من إيسا قبتت ميلسي لمن نمو ما إن تلاتنا ويرو اتهاج مميلك أبتسن خم إساف حلالي سن sanumaatu hiikuu danda'a jechuudha. Ammallee ilmi gartee abbaan bakka ilmaa bu'ee jaartii isaa keessatti murtii hin danda'u daliilli biraa hadiisa Bukaariiti. Hadiisa Bukaarii kaa Umar ibn Khattaab rabbi isarra haa jaalatu isaaf ilma isaati. Nabii rabbi dhufeetii ilmi xiyya Abdalla akkanatti intala jaartii isaa hiikee isiidhaa xurii laguutti jirtu jeen. Nabii rabbii maal jeen alayhi salaatu wassalaam. Umariin maal jee murhu falyuraaji'aa jeen dhaqiitii ilma keetii miidhaadeeffatu jeen umariin idhab faraaji'aa dhaqii intala sana deebisin jenneen lan umariin intala san hiike san deem deebisin jenneen odoo abbaan gartee ilmi abbaan waan kana keessatti galuu kadeen deewu taate nabiin rabbii umariini deebisi ja'an ilma keetti himii jaartii isa haadeeffatu jechuun namni bakka sanatti mirga qabu jaartii fiitti abbaani har'aa qabu jechuudha. Duba gaa tanaaf jecha gabaabinaan wanni gartee nuti nasihaa siyyaa yaannu yaa obboleessa keenya. Rabbii kee sodaadhu. Rabbii kee sodaadhu. Intala sana gartee qoran nyaatee hiree gartee meeqata dhuftuuf dhoorkitee jiruutti gubuurra rabbii kee sodaadhu. Lammeessa intalti miqaaqee qabdi. ammallee jaartii teeti. Jaartii tee arrarraa eegalee halkanii guyyaa odoon jenne jaartii teetii deebi. Yoo ammoo kagartee hin feene taate hoo hatattamaniif. Sadeessa jaartii tee sana galuudhaa fi jaartiiwwan raaja'atu jettuun jirtu. Jaartiin tee ni qaqabdi. Jaartii teetii deebi'uuf nama tokko ka isaan mari'attu hin qabdu otelma dhiiraati. Ammoo isin gamasiitiin waan kana shari'aatti gaafadhee isinillee gaafan na yaamtanii an akkana isiniin jee waan kana duran dhaabbanne an ammoo shari'aatti gaafadheetiin kunoo abbaan hiikuu danda'u jedhanii tanaaf jecha akka waan kana naa beeytan abbaa manaatiin walii gallee ji'iiti yoo gartee isa kana kan heerumu feetu taate kan wal deebuuf hafeetu hojiin jiraachuu hafeetu taate itti himi jechuufi. ammoo wanni ati irraanfachuu hin qabne obboleessa kee intalti tun hiree siif kenniti baatii sagal sii kenniti baatii sagal san bira meeqa ati dabalattee baatii sadiitti itti dabaltee ama tokko teeyse deebitee hiite eega hiite booda arran tana ama tokko teeyse isiin si deebi'u feeti amal lama amma eega adda baatin irra amal lama amal lama adda bahiinsa malee hiikaanii miti. kuni gartee hiikaan jedhamu wanni abbaan kee hojjetu kun. Obboleessa keenya intalti arraan tana si barbaaddee sitti deebi'u feetu tuni hayya boru mataatti ol hin qabatin ittiin boonin ittiin riqin yoo xiqqoo gartee walla afaan dhuftan siituu gartee na barbaade ani sin barbaanne siitu kana siitu kana jechuudhaan intala sana kan raqne amaanaa rabbii jabeessi. Wanni rabbii ol ta'e isinii kadhannu iddoo keessanitti rabbiin jaalala cimtuu isiniif haa kennu waliin islaamummaa irratti haa tursiisu ilmaan gara riskillee isinitti haa banu ilmaan gartee diinillee rabbiin isiniif haa kennu isiniin jenna وحتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
maasha allah shirra keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktor lu'aawul islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageenye irraa fayyadamu nu haa godhu jechaa sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna hanga sagantaa suura qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akhiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما